erga koomaand poost poolisii oromiyaa godina booranaa aanaa mooyaaleerraa qawwee hiikkachiise asitti jiraattonni sodaa keessa jiru sanaaf jecha har'allee waajjiraalee mootummaaf manneen daldalaa cufaa oolaniiru jedhu sooraan qopheesse.
Babaarotoo olee galchuun isa nagaa soora qobattanii daa'imtuun mooyyalee maali.
Godina Booranaatti warri mooyyalee sodaa qabnaa jedha.
Wanti warri sodaatu guddoon laftee eegee Oromiyaa poolisii Oromiyaa keessa guuran laftee adii yoo ta'u jirti sodaa qabnaa jedhan reefu jaarolee mooyyalee kortaa'u jirtuutti bilbileetiin maal keessa ooltan jedhee oduu gurbiyyaa irraa fuudhe.
Dirii eegee warri sun dhufeetiin qawwee poolisii Oromiyaa irra guureetiin laf qabate poolisiin Oromiyaa sun uummatni qara namni nagaa keenya warra nuutichaa jedheetiin dhaabbataa turii ta'anii. tokkollee nama kan warqan qabdu kan warqa qabu calaa hin taane isiinuu achi magaala keessayyuu waan hin mul'annee fi sodaan uummatee ammallee dhufaasee adeemu jiraachuu dhabu malee sodaan akkuma guutamee jira.
Poolisiin Oromiyaa mooyyal keessa hin jirtu.
Qulqullummaa harma keessayyuu hayyuu namu akka waan boqonnaa baay'atanii hayyuu haatee galte. Hin mul'atu iyyuu magaala iyyuu keessa iyyuu mul'atu. Uummatni poolisiin leencisuun malkoos hin qabamee jira. Magaalummaa iyyuu keessa akka uummatee keenya yaa'ullee poolisiin Oromiyaa keessa yaa'u.
Poolisiin Oromiyaa eessa jirtamme akkana.
Eegii meeshaa irraa tuulanii hin jedhan Eessa akkasiin deemu tokkollee wanni nu beeknu jirtu ammoo garuu wanni qabatamaan nu garre warra hooggantoota isaanii sakaan takka tokko malee miseensi poolisii guutuun tokkolleen magaala keessallee mul'atu kalarrallee mul'atu.
Hooggantooti warra yookaan ammoo itti gaafatamtooti warra sun yuunifoormii yaatamoo warrillee wayuma wayil biyya.
Kulleen uummatu fakkaatee wayum sibiilii nagasee akkuma sibiiliitti uummata kan yaadu malee qomaan mul'atan magaala keessa.
Biyyiti maal jechuu jirtam warri lafa.
Wanni jedhanii lafa ajaju mootummaa Oromiyaatiin alatti dhufeetiin irra tuulte jedheetiin uummatni waan akkasii gungumsuu haasaa qabatamaan ammoo inni dhibiin hin jirtunillee Oromiyaallee gaafannee beekumseessaniif waliigalteessaniin uummata sana poolisiin qabu irra tuula ammoo inni waan gaafanni hin qabnu. Ammoo akkuma asii tubatutti warri qaraayyuu nuufii fayyadameetiin qawwa sun irra tuulee poolisii Oromiyaa sama magaala muyyeeleetu fayyuu hojii algoodni fakkaatee humnaan tochaan fakkaatee waliigalteen hin ta'in.
Waraan dhiyoo tana keessatti waraan dhiyoo tan keessatti poolisiin Oromiyaa nama gamitti waajjira poolisiillee hadhanii dhageenye nama gami lubbuu dhabee fa'aa dhageettan yoo lubbuu dhabtaati yoo hojjeessan taate.
Inni waan waraana mootummaatiin wal qabatu kun guddoo uummata wanni ibsaachisa illee hin jirtu garuu wanni qabatamaan nu beennu poolisii Oromiyaa yeroo lama akkasiin adamte yuunifoormii kan keessa miidhaan nama iddoo akkasiin erga jettee hospitaalaalleetti madooleen illee hedduu jira madooleen hospitaala muyyeeleen akka isaa irra loonneetti fana hedduu jira namni lubbuun isaa dabartee illee akka jirtu dhageenyee jirra garuu wanni qabatamaa galaanni poolisii Oromiyaa sun warri amma Somaalee kun bombii filaawunseriin akkuma eeguube mara biddi deebi'uuf biddi warra sunti jirtan biddi poolisii oromoo jirtan biddi kaamiti biddiin beektaa mootummaan lama hojii wala waliin hadhanii nadhan malee bidda naannoon tokko namaa naasitti hin danda'amu laansharii warra chibise bumbii warra chibise yoo ala dhagaaniif hojii waan ilaalan iyyuu akka gaafa eertiriyaa tokko walaa ta'u akkasitti wanni imaan oromoo fuuldura tokkitti biddi irra jiru.
Warri lafa bulchu komaan poostii namni biyya ammariyattee yookaan korfaa yaamtee tana jira tana jira tanaaf poolisii irra qawwee hinne wanni isiin jettifaan wanni isiin ammoo rakkoo sana jira rakkoo sana jira rakkoo sana kana waliin fala dha'uu malee jettee wanni isiin gumii yaamtee korfaan ta'an faan jira.
Inni jiru namni uummata uummati fi yaamteetiin akka walti qaban yookaan uummata oromootiif akkasumallee walti dubbisuufaa uummata oromoo walli dubbisuufaa gaarree tokko tokko keessa yoomni muddameetiin namni wanta dhabeetiin ufii baasee sarra dhabu jaaroleen gisa gari yaaseetiin ufi isaaniif yaandi isaaniif hin taateen ufuma isaaniif warra kun qaamootummaa waan jedhamaniif beekteetiin hin dubbifti. yoo achi gara saanbii isaanii sun yaatee hin dubbisti bakka ofiillee itti himatti sun irra jechuun warri rakkoon teessan maan jedhee warri yaa'anii itti namni dubbisee yookaan uummata maddisiisu dhibee hin dhageenye waajjiraaleen iyyuu waan hin jirre isaanii maddisiisu illee hin dhageenye ilaalee hin gargaarra jiraata magaala kanaatti.
Dhaabbitti guddoos galateeffadhaa namittaan nu dabarra horkee jirra waan oolma lafa mari'achuu jirraa naan jette maal mari'achuu jirtan qoraan itti jirtan kun maal.
Haaluma nageenya naannoo keenya wal qabatee Gabombiyoon tokko uummatni nama iddoo balleessee galee aanaa kennuun tasgabbiin qabu. Kana wal qabatee jaarsi lafaa seerroon siyaasaa mootummaa maal ta'uu qabna. Sirni laf kana qajeeluutti hin jirtu qaamni mootummaa fakkeenyaaf ta'ee nagaa tasgabbeessallee jedhanitti raallitti amantii guddaa hin qabnu. Nyaatolleen bakkuma jiru sochii adda addaa godhaa jira. Nama waraanaa galfachaa jira. Meeshaa adda addaa galfachaa jira. Kanaafuu harka kana wal qabatee nu maal ta'uu qabna akkamitti nyaaf kan ofirraa dhowwuu dandeenya. Hanga nagaan buutti nu halkanii uummata keenya tasgabbeessinee nageenya naannoo keenya eeggachuu dandeenya waan jedhu irratti marii geggeessuu jedhamnu jaarolee waliin.
Nyaafi jettan kun eessa qawwee galfachaa jirti?
Biyyuu poolisii kana qawwee garbaa'inaan garuun keenya kana galfachaa jirani.
Fakkeenyaaf.
Qawween waan akka baazuqaa fa'aa, isnaayipar fa'aa, bireen fa'aa.
midhaan meeshaalee kanaa facaasuun galfachuuf jiranidha. Biyya kanallee nam lakkoofsaan hin beekamnetu karaa keenya sun karaa heeluu sun bulladdi seenaa jiraadhani namni dhiiraa kan waraan deemu. Guyyaa kanallee waraan bannaadhaanii sosochii warri naannoo buufata konkolaataa suni godhu jiranullee hin jira. Qaamiin mootummaa lafa eegsisuu osoo jiru jechuudha. Kun hojii akkan ta'u jiru numaan ta'u qabnaa warqaan irraa amantii hin qabnu duraan kulmoorri jiran nu fixuu jirani. Waraani banam kulleen fakkeenya waraanum guyyaa gaddaa guyyaa gaaf digdami saddeeti waraadhaan sun keessallee qaamii biyyitti kan bulchullee keessatti argamuu jira. waan uummati jedhullee waan jiruuf nu akka qaama hoggansa naannoo kana jaarsi lafaatti maan ta'u qabna akkamiin waan kan ofirraa baraaruu qabna waan jedhu irratti hamqamariin jiru karoorri warraa beekta karoorri immoo yaalcallaa miti garbiraallee naannoo daangaa ofii babal'ifachuu waan ta'eef qaamni waraana warri kakara sunillee galfachuu jirullee hin jira.
Karaa kamiin.
Isin buullaji geessa karaa amma argiisa jedhanii suni kan karoom keenya kanaallee qaamni warri waraanii mandeerati maani kagaluu jirullee hin jira jechuudha noodistaan kanaa jechuudha keenyati. Suudaan jirka bakka adda addaa jiru akka gara biyyaa deebi'uu jirutti odeeffannoo nu argachuun jirullee hin jiru.
Biiroleen mootummaa hojii jirti. Baankiin, suuqiin, manneen nyaataa dhugaatii bana mo'am.
Tokkolleen bana hin jiru. Baankiin darbee darbee baankii tokko tokko naannoo poolistaaba naannoo afuriitiin oli baankiin banamaa hin jira malee achii gad baankiin banam tokkollee hin jiru. Namni kamiyyuu nami tasgabbaa'ee hojii ofii idilee isaa hojjechuu jiru tokkollee hin jiru. Namni cufti sodaatee jira. Yeroo kam dhukaasee akki banam hin beekamu. duraanuu waraanni kun odoo jiru gubbaan dhukaasii waan banameef namni amantii qabullee tokkollee hin jiru namni hojii isaa hojjechuu jirullee hin jiru.
Komaan poost ammaan tan warri laf bulchuu jiru sodaa akkana tan faayyoo biyyittii itti matfa horfa nama yaaman biyyi mari'achiisuu jiru waan argite qabda.
Mariin horri duraan osoo dhukaasiin hin banamin gaafa guddaa digdami saddeetiin dura marii fakkeenya qaama hooggansaaf jaarsa lafa waliin mari'atanii turanii yeruma adda addaa nam mari'achiisanii malee waan warri dhowwuu danda'uuf waan warri dhaabuu danda'u tokkollee akka hin jirre qaamni hooggansaaf jaarsi lafaallee ittiin iyyuu fakkeenya ajjeechaa namaatiin duguuga sanyiitiin ta'e waan godhamu kamiyyuu waanii marii nu sanii waliin gaggeessinee rakkoo nu furmaatu nu kennitan innee waan isaanirraa eegni hin jirreefi nu kanaan booda isa waliin ilanii mari'annoo jedhanii gaafa digdami saddeetiin jiru jaaroolee fi qaamni hooggansaa akka biraa deemee illee ni jira.
Digdami saddeetiin.
Gaafa guyyaa digdami saddeetii ji saddeetii barkuma lamaaf kudhan jechuudha achiin dur marii akkasii gaggeessanii mootummaalleen ejjennoo isaallee haal suniin ibsee fi jaarsi lafaalleen haal suniin ejjennoo isaa ibsee fi.
Armoo yalamaan fakkaata hardhaa hardhaa.
Guyyaa kan fa'a magaalli guutuun amma homaa waraanaati. Mooyyaarraa namni kamiyyuu namni qara kalee guyyaa dheengaddaalla hojii bobba'uu jirullee har'a walakkee suuqii qabullee hin banatu namni tokkollee hojii isaallee hin deemu namu galii manuma ofii ciisaa jechuudha.
Waraana lafa jirate.
Qaamittis biyyaa sunitti ammoo sana magaala guutuu kee jira malee qaamni poolisiillee naannoo sun jiru tokkollee hin jira jechuudha. Mootummaa naannoo shanii poolisii warraati gara mootummaa poolisaaba warraa keessa sosochii godhuu jira jettee yaal sun odeeffannoo nu arganne illee hin jiru.
Kanaafuu ammoo inni isin mari'achuu jirtan lafti tun sodaa qabdii ammallee lafti sodaa qabnaa jettan.
Ee sodaa guddaa qabna halkamiiti waan kan ofirraa ittisuu dandeenya halkamiin nagaa naannoo keenyaaf akka sabaaf sablammoonni kee jiran akkamiin kabachiisuu dandeenya yeroo yeroon dhukaasii banamuu jira yeroo namni nurraa du'uu jira sabaaf sablammoota nu kee jirti kanallee akkuma keenna qabnee nageenya irraa eegsisuu qabnaa keensallaa miti nyaatee har'allee borillee sa'aatii inni dhukaas banin beekamu kanaafuu qophii isaanii of eeggachuu qabna kanaan dur dagannee yeroo adda addaa miidhaan adda addaa nurra gahamee jira hawaas kennallee sabaaf sablamoonni kee jiranullee dargaggeessi kennallee cuftinuu hubannoo kennineefi namni akka inni of dagatee hin dhuman akka inni irraa anne aweernes namni deemnee aweernes kennineefi maan ta'uu qabnaa nyaatee har'aa bor nurraa buluutti hin jiru of dagachuu hin qabna waan jiru irratti. Rakkoo kan dammoo qaama dhimmi ilaallatti yeroo yerooni himuu jiranii rakkoo ta'uu jiru dubu namaa badu qabeenya namaa akka barbaadaa'u karaa hidham kana akki namni hojjetee hin bulle akki namni nyaatee hin bulle akki namni hin sosochoone rakkoon waggaa guutuu deemuu jira qaamni dhimmi ilaallatu rakkoon kun rakkoo humnaan olii waan ta'eef namni kamiyyuu jiraachuuf gaarantii waan hin qabneef qaamni dhimmi ilaallatu odoo yeroo hin kennin immiidiyeetilii waan kana gabbu'ee furmaata tokko nuu kennuu qaba qaamiittis biyya irraa as keettaanu fakkeenya. karaa adda addaatiin haalli warri fakkeenya nuumirratti rakkoo dhaqqabsuuf malee nuti fakkeenyi warkaan sun ofi qabanii yeroo warri rakkoo ooman areedoo irraa qaqqabatanii kadhachaa warri deebisanii keendammoo sedesiidhaan qawweendhaa ajjeesa godhanii qaamni namkan hoogganaa nagaa tasgaddeessaa kun ilaalcha koo nu ilaaluu qabaa inni nu.
Warra mooyyaleetti akka rakkoo himachuu jira horaa jirra jechuu jirta marii teessanitti deebii akkana jedhee rakkoo himachuu jira warri mooyyalee jaarsi lafa kan ammaan tarreefu warra hortaa'uu jiru mala bultii irratti mal dhaannaa jedheetiin daa'imtuu biyyaa gaafadha jedheenna warra akkanaatti himachuu jira.
Waan kana irratti bulchoota godinaatiif ta'anaallee bilbilee marra hedduutti deebi'ee bilbilee argachuu hin dandeenye bilbilatti akka nam dhiba poolisii oromiyaa keessallee biiroo dhimma nagaa oromiyaa keessallee marra hedduutti deebi'ee bilbilee achillee argachuu hin dandeenye bilbilii guddoo nu dhibe nama hin argadhe itti gaafatamaa biiroo koominikeeshinii godin booranaa abbo galma boruuti innillee gaafan dubbisuun itti karaa deemuu jira keessaa keessa waqtan isaa qulqulleeffadhee qubi hin qabu yoo deebi'ee keessaa yesoosii qulqulleeffadha jedhe itti deebi'ee isallee eegisuni akka xiqqaa wal dubbanne achiin duubi deebi'ee nallee bilbila guddoo nu dhibe wanni gabaabduun nu wal dubbanne tana.
karaa deemee jira akkuma deengaggalli sistema gamman gallee qawwee poolisii irraa guuranii jechuudha ga'u malee qawwee guuranii gama lachuyyaa guurammoo guurre wanti kun qabu hin jiru ani nama adaama jira.
Adaamaa jirta karaa deemtellee qubiin qabuu jetta namaan mari'achuu malanii jechuun akka godinaa sila godinii qubu qabaachuun mallee poolisii Oromiyaa irraa yoo qawwee guuramaan akkamiin ilaaltan isan.
Kun egaa labsii labsii yeroo atattamaatiin bulti kana qajeelfamee fi maan fakkaata waan jedhu gam kanaan warra nageenya fa'aa odeeffachuu dandeessu.
Wanni mariin isan geettee akkan akkan goonaa jedhaniitiin komaan poostii illee isaanii mari'atiin jirtu.
Ooma komaan poostii warra geenna malee nu waliin mariin qabna.
Abgalmii bulchiinsaa mariin nun geenne jedha guddos galateeffadha abgalmi.
Baay'ee.
itti gaafatamtoota poolisii oromiyaa keessa dhimma nageenya oromiyaatii fi biiroolee akka akka bilbileetiin argachuu hin dandeenye ansoraa lakeeti guyyaa qommii dansaa qabaadha boqonna dansaa keessa nu tura nagaan bulaa.